ni radio Ijwi ry'Amerika nshuti mwese muduteze amatwi muharanya kutwumviriza mu biganiro byacu hano muri studio ya gatanu mu biganiro turakiye kuri iyi saha muri kumwe na Fidel Niyongabo na Oriane Tangishaka nanjye ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro byo kuri ino saha turasaba rero kandi n'abajeje intwaro ko bokorana neza n'abamenyesha amakuru babasabye inkuru bakayibaha mu bwitonzi no mu bugwaneza ntangere kandi tukifuriza n'abamenyesha amakuru nyene ko batorenza urugero mu gutanga inkuru
uwo ni Onezime Harundu ayoboye ishyirahamwe ry'amaradiyo mu Burundi asaba abajejwe intwaro korohereza abamenyesha makuru gukora akazi kabo ni mu gihe Burundi bwifarikanije n'amakungu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo umushikiranganji ajejwe ubutungane mu gihugu ca Kenya Getu Muigai yatanze imiho ivyo vyatangajwe na perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta no musi wa kabiri
umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo utangaza ko wafashe ingingo yo gutegeka Perezida Jacob Zuma kuva ku butegetsi yamara nta cyizere bafise yuko hagiye gukurikiza ibyo bamusavye
urubanza rwa Ahed Tamimi umwigeme w'umunyapalestina yakubise abasirikare babiri b'abanya-Israel rwatanguye no musi wa kabiri muri sentare ya gisirikare yo muri Israel
umugenzi w'umukuru w'igihugu Park Ngunyen yahoze yayoboye Korea y'Epfo aheruka gukurwa ku butegetsi kubera ruswa yaciriwe urubanza rwo gufungwa imyaka mirongo ibiri ku byaha bijanye n'ivya mugenzi we ayo makuru n'ayandi yavugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye yose mugume ku maradiyo yanyu makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahera muri Afrika y'Epfo umugambwe uri ku butegetsi utangaza ko wafashe ingingo yo gutegeka Perezida Jacob Zuma kuva ku butegetsi yamara nta cizere bafise yuko agiye gukurikiza ivyo bamusavye umunyamabanga w'umugambwe ANC Ace Magashule yabivugiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uno musi wa kabiri yavuze yuko indongozi z'umugambwe zabonanye na Zuma kugira bamumenyeshe iyo ngingo bafashe bisunze amategeko y'umugambwe muri aka kanya perezida zuma ntaragira icyo ashikirije kuri ibyo yasabwe n'umugambwe aturukamwo umunyamabanga magashule yavuze ko bizeye yuko ku munsi wa gatatu zuma azoba yagize icyo ashikiriza yamara yongeye ko ashimitse yuko umugambwe wabo utamuhaye ikiringo ntarengwa ko cyo kugira icyo ashikirije nta tegeko riri mu ibwirizwa shingiro ritegeka zuma kuva ku butegetsi abisabwe n'umugambwe wiwe ni ni niyanka gutanga imihoho ikibazo kizotegerezwa kuja mu nama nshingamateka aho bazotegerezwa kugira amatora y'uko akugwa ku butegetsi canka gumaho batoye y'uko ava ku butegetsi umukuru w'umugambwe Cyril Ramaphosa niwe bikeka ko yocaja mu kibanza c'umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo
mu gihugu ca Kenya naho umushikiranganje ajejwe ubutungane Gitu Muigai yatanze imiho ivyazatangajwe na Perezida Uhuru Kenyatta uno musi wa kabiri nta siguro yatanze ku gutanga imihoho kwiwe yamenyesheje ko yagenye uwuzomusubirira mu byo yashize ku rubuga Twitter Perezida Kenyatta yatangaje ko yemeye ugutanga imihoho kwa Muigai mu mabanga y'umushikiranganje ajejwe ubutungane bw'igihugu Muigai yari yagenywe muri aya mabanga mu mugambi wo gutuma abanyakenya bagira icyizere mu nzego z'ubutungane inyuma yo kubwirizwa shingiro rishasha ryemejwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze Muigai yari yatangaje ko kugerageza kurahira mu mabanga ya perezida kwa Raila Odinga atavuga rumwe na leta ivyari kubonwa nk'icyaha cyo guhemuka mu ndwi zirangiye leta ya Kenya ntiyubahirije amategeko yafashwe n'amasentare ivyo ni nyuma yuko yanse gushira mu bikorwa amategeko atari make yafashwe n'amasentare kuvyerekeye gukandamiza abatavuga rumwe na leta barahije Odinga mu mabanga ya perezida ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa mbere perezida Kenyatta yarahanganye ku mugaragaro n'inzego z'ubutungane mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze inyuma y'uko sentare ntayinyuzwa y'igihugu ifuse ivyavuye mu matora yo ku itariki umunani z'ukwezi k'umunani mu mwaka uheze igategeka isubirwamo ry'amatora perezida Kenyatta avuga ko yagenye Paul Kihara Kariyuki umucamanza mukuru wa sentare yungururizwamwo imanza gusubirira Muigai
tukiri muri afurika abategetsi muri cameroon barabandanya kurondera umuyobozi w'akarere yanyurujwe ku munsi wa mungu bakeka ko uwo mutegetsi muri leta yanyurujwe n'abagwanyi bifuza ko intara ivuga ururimi rw'icyongereza mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu yigenga julienne namata umugore w'uwo mutegetsi mukuru w'igice w'agace k'akarere ka batibo kavuga icyongereza mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu asenga asaba ko umugabo wiwe arekugwa avuga ko umugabo wiwe Joseph Namata yanyurujwe ku munsi wa Mungu aho yari ko yitegura kuja guhagarira urubanza rwo guhimbaza umwaka ugira mirongo itanu na kabiri w'ugwaruka ni ubwa mbere umutegetsi wa leta anyurujwe muri Cameroon ni mu gihe abategetsi n'abashingamateka b'uturere turi mu bavuga icyongereza bagiye baragirirwa iterabwoba n'ibitero mu mwaka uheze
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tukiri mu karere ka afurika abantu bagera ku bihumbi amajana abiri baravuye mu byabo mu kiringo cy'amezi abiri y'intambara mu karere ka Ituri mu buraruko bushira uruseko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amakuru atangazwa n'amashirahamwe y'abagiraneza amashirahamwe atangaza ko kuva hagati mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze abantu bagera ku bihumbi amajana abiri bavuye mu byabo mu karere ka Ituri kubera intambara hagati yabo mu bwoko bw'abahema n'abarendu gutana mu mitwe hagati y'izo mpande zibiri vyahitanye abantu batari bake i Geneve mu Busuwisi ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaho impunzi HCR rimenyesha ko impunzi z'abanyekongo ibihumbi mirongo ibiri na bibiri zahunze uruhagarara n'ubwicanyi zajabutse ikiyaga Albert mu ndwi iheze zerekeza mu gihugu cya Uganda abo bantu bahunga kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze ugutana mu mitwe hagati y'abahema n'abarendu no gutana mu mitwe hagati y'indi migwi yitwaje ibigwanisho n'inteko za leta mu ntara Ituri ubwicanyi n'uruhagarara mu ntara Ituri ni bumwe mu bigeramiye ubuseruko bwa Kongo ishirahamwe HCR riko rikorana n'abategetsi b'igihugu ca Uganda kugira bandikisha abanyekongo bahungira muri ico gihugu iyindi nkuru tubafitiye ya Afrika umwe mu banyepolitike bakomeye batavuga rumwe na leta y'igihugu ca Ethiopia Bekele Gerba yarapfunzwe kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu yarekuwe uno musi wa kabiri ivyo zatangajwe na radio television Fana ikorana na leta ni mugihe abatavuga rumwe na leta bagize imyerekano ku nkengera z'umugwa mukuru wa Ethiopia Addis Ababa mu kuzibira amabarabara Bekele Gerba n'abandi bantu batandatu bagirizwa ivyaha barekuwe uno musi wa kabiri ni umunsi umwe inyuma y'uko umushikiriza amanza mukuru w'igihugu atangaje ko akuyeho ivyaha kuri we Bekele icegera c'umukuru w'umugwi utavuga rumwe na leta ugizwe n'abo mu bwoko bw'abaoromo Oromo Federalist Congress ari mu bahawe ikigongwe catangajwe ku itariki zitatu z'ukwezi kwa mbere n'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Hailie Mariam Desalegn kuri bamwe mu banyepolitike Bekele yari yahagaritswe mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe leta yakandamiza bikomeye hakoreshejwe ubwicanyi ku bari mu myiyerekano yo kuyiyamiriza Bekele yafatiwe ko akarorero mu rugamba rw'abaoromo bagize igitigiri kinini cy'abanyagihugu muri Ethiopia babona ko bakumiwe
amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanye ku ijwi rya Amerika tuje muri Korea y'Epfo umukenyezi w'umugenzi wa Park Moon yahoze ari umukuru w'igihugu cya Korea y'Epfo akaba ari nawe yatumye haduka imyerekano ikomeye yo kwiyamiriza ruswa yakurikijwe n'ikugwa ku butegetsi kwa Perezida Moon yaciriwe urubanza rwo gufungwa imyaka mirongo ibiri yagiriwe ibyaha bijanye n'ivya mugenzi we kuri uno musi wa kabiri niho sentare yo ku mugwa mukuru wa Seoul yagiriye Choi Sun Sil ivyaha byo gukoresha ubutegetsi mu buryo burengeye n'amategeko ivyaha vya ruswa no kwivanga mu mabanga y'igihugu sentare yongeye mucira ihadabu y'imiliyoni cumi n'indwi z'amadolari y'amanyamerika Choi umugore w'imyaka mirongo itandatu n'ibiri yagirizwa kuba ari we yagiye aragira inama perezida Gunhen mu bitari bike akamugira ko icyo bise inguvu zidasanzwe n'aho atamabanga ya leta yarajejwe bavuga kandi ko yabikora mu kuremera no gutegeka amashyirahamwe akomakomeye guterera amafaranga umukuru w'igihugu icyo gihe Choi yashoboye kwegeranya amafaranga angana n'amamiliyoni agera kuri mirongo itandatu n'umunani y'amadolari y'amanyamerika yatse abagwizatunga ayo mafaranga ahava arayanyuruza mu ishyirahamwe yari arongoye muri Israel rubanza rwa Ahed Tamimi umwigeme w'umunyapalestina yakubise abasirikare babiri b'abanya Israel rwatanguye no musi wa kabiri muri sentare ya gisirikare muri ico gihugu yamara umucamanza yategetse ko urwo rubanza ruba mu mwiherero Ahed Tamimi yashikanye imyaka 17 ari mu myororo mu kwezi guheze yazanywe muri sentare yari yuzuye abamenyesha makuru n'abaserukira ibihugu byo mu mahanga yaramukije ari kure mu kanya gato inshuti n'umuryango wiwe bari baje kumviriza urubanza rwiwe imbere ko umucamanza ategeka abantu bose kiretse umuryango wiwe gusohoka mu kibanza urwo rubanza rwabereyemo iyi porogaramu ya radiyo radiyo yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi ni kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email mukatwandikira ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com kuri facebook no kuri twitter aderesi yacu ni voa radiyo yacu site yacu ya interineti mushobora kuronka ibiganiro n'amakuru ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
amakuru iyo mu karere k'ibiyaga binini uno munsi kuwa kabiri impunzi zine z'abanyekongo zapfuye zisomye nduri mu kiyaga Albert igihe zariko zigerageza guhungira mu gihugu ca Uganda zivuye muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umunyeshamakuru w'ijwi ya Amerika Ignatius Bahizi ukurikije icyegeranyo cyasohowe n'umuryango utabara impunzi HCR impunzi z'abakongomani enye nizo zarohamye mu kiyaga cya Albert ubwo bwato bw'abarobyi bwari buzitwaye kuva ku ruhande rwa Kongo bahungira muri Uganda bwahuye n'umuyaga mwinshi kandi bupakiye cyane nuko abo bane bagarukira mu mazi bakaruhama Baba Balok umuvugizi wa HCR yahanuye ko umubare w'abagwa mu mpanuka zo ku mazi ushobora kwiyongera mu gihe ibihumbi by'abakongomani bakomeje guhunga imvururu n'imishamirane hagati y'imiryango itandukanye mu karere ka Ituri mu burasirazuba bwa Kongo abakozi ba leta ya Uganda hamwe n'abahasheri bari mu ntara za Burisa na Hoima aho izo mpunzi zakirirwa bavuga ko amato mato mato atemerewe gutwara abantu akomeje kugera ku mwaro wa Uganda umunsi ku wundi amwe muri ayo mato atwaye abantu barenze amagana abiri na mirongo itanu hamwe n'imigugu yabo kimwe n'ibikoresho by'abarobyi akaba butwara amasaha agera ku icumi ku mazi iki cyegeranyo kinavuga ko abandi bantu babiri bapfiriye ku cyambu cya Kongo mu kavuyo ko kugerageza kwinjira muri ubwo bwato buba budakwiye impunzi zose zirimo gukiza amagara yazo ushinzwe umutekano w'impunzi mu gihugu bwana Douglas Asimwe yabwiye ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yuko bamaze kurokora abatari bake kuko moteri z'ubwato bumwe zigira ibibazo izindi zigashyiramo amavuta ubwato bukiri ku mazi bityo abatabazi bo ku mazi muri Uganda bakihutira kubatabara mbere y'uko burohama HCR itangaza ko mu cyumweru gishize honyine bakiriye impunzi zisaga ibihumbi makumyabiri zambukiye ku mazi bakaba bamaze kwakira izigera mu bihumbi mirongo itatu na bine kuva aho uyu mwaka utangiriye abahunga bavuga ko bahunga ibitero ku basivile kwica abantu no konona imitungo yabo kandi bamwe akaba bikishwa imihoro n'imiheto hagati aho HCR ivuga yuko kuva mu cyumweru gishize umubare w'abakongomani bahungira muri Tanzania n'u Burundi bakiye mu kiyaga cya Tanganyika wagabanutse ikongeraho ko kuva mu mwaka ushize abanyekongo bagera ku bihumbi ijana na makumyabiri bahungiye mu bihugu bituranye na Kongo bongerera ku bandi ibihumbi amagana atanu na cumi bari basanzwe mu buhungiro HCR irasaba amahanga kongera gutanga inkunga yo gufashisha impunzi z'abakongomani bavuga ko ku miliyoni zisaga magana atatu na mirongo itanu z'amadolari y'amanyamerika zikenewe gufasha izo mpunzi hamaze gutangwa kimwe cya cumi cyonyine ibi kandi bije mu gihe muri Uganda ho hanavugwa amakuru yo kunyuruza umutungo ugenewe gufasha impunzi zose muri rusange ubu imiryango ibishinzwe hamwe na leta akaba batangiye amaperereza kuri icyo kibazo n'abakuriye ibigo bishinzwe impunzi muri leta bamwe akaba bahagaritswe ku kazi kugira ngo bate kubangamira amaperereza Ignatius Bahisi ijwi rya Amerika Kampala urakoze cyane Ignatius kuri iyo nkuru kandi naho hari imiryango igera kuri icumi mu karere ka Nyaruguru isaba gusubizwa mu burenganzira bwayo iyo miryango ivuga ko imaze imyaka igera irenga kuri mirongo umunani mu matongo none ngo habonetse iyindi miryango ivuga ko ayo matongo ari ayabo Eric bagira ubusa yanyarukiye mu karere ka Nyaruguru atubwire uko byifashe hari nko mu ma saa tanu bari kumwe n'abapolisi cumi banza na batatu ubwo uwo bageragaho kwari ukuyagara bafata bashyiraho amapingu abandi bayagara biruka njye nagiye kubona mbona nanjye bangezeho bahita bankubitaho amapingu umwe mu baturage bo mu kagari ka runyombye mu murenge wa busanze mu karere ka nyaruguru mu majyepfo y'u rwanda aratekereza ijwi rya amerika icyo yita akarengane bakorewe hagati mu kwezi kwa mbere n'inzego z'umutekano ubwo zaherekezaga abashyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko barahirimbatanira amasambu bavuga ko bamwe muri bo bayamazemo imyaka isaga mirongo inani ni ikibazo byumvikana ko kimaze igihe kirekire kuko hari umuryango w'abakomoka ku wari umusushefu usehene ku ngoma ya cyama ushaka kubavana muri aya masambu bemeza ko ari ayabo ba sogokuru rero bavukiye na ba sogokuru ba sogokuru dore itongo rya sogokuru dore dore uwo muyenzi dore uwo wawe ni umutungo kwa sogokuru naho bamusenyeye yewe navukiye hano kuri uyu musozi mfite imyaka mirongo itanu n'itandatu aha ni ubutaka bwa gakondo bwacu ye kuva mvuka nabuze itanu n'icyenda ndinze nkana gutya abo bantu ntabazi hari amakuru ko urubanza kuri aya masambu rwabaye mu bihumbi bibiri na cumi na kane mu rukiko rwisumbuye rwa nyamagabe aho abaturage baratsindwa kandi uruba itegeko gusa iyo uganiriye nabo bumvikanisha ko amasambu ari ayabo kandi badateze kuyavamo bavuga ko ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa mbere igipolisi cyagiye kubavanamo ku ngufu maze bakomeza gutsimbarara kugeza ubwo bamwe bafunzwe umusaza stanislas rucirigango w'imyaka mirongo inani yadutekerereje ibyamubayeho na bagenzi be ubwo bari bambaye inyuma hano gutya nari mboshye amaboko ubwo ngira gutya mukubita umugeri yikubita hasi mu munsi y'umuserege hepfo ngo wamutinda ntarwana yabagawe sinakubeshya ngiyi imigeri ngiyi idushye kugeza ubwo bateruye nk'imbwa barajyanye bagiye bashyize mu modoka bashyize mu modoka ubwo bahise babaha amaguru abandi babiri bari bakandagiye hano ntabwo uri gukabya muze oya twari kumwe ntabwo bari bamukandagiye ndakabya si kimwe wabanza n'abagenzi ba iki ni ikibazo cyahuruje inzego bwite za leta n'inzego z'umutekano kuri uyu wa mbere zijya kumva uko byifashe bamwe mu baturage bongeye guhamiriza ubutegetsi ko igipolisi kitaboroheye uyu yasubiriragamo ibyabaye kuri mugenzi wabo nagiye kubona mbona bamuzanye amaboko bayaboheye inyuma amaguru nayo umwe afashe kumwe undi afashe ukundi bakurura hasi nk'umutumba kurya ubona abana bagendera ku mutumba barateruye barazana bamukubita n'inkoni yari yitwaje ko ari umusaza yagiye kwa polisi yazanywe n'abana bamufashe gutyo ubwo bagize gutya y'amaguru barayegeranya bahita bakubita amapiza tuganira n'aba baturage badutsembeye ko badateze kuva muri aya masambu twebwe ko turiho dusenyegwa tukaba turiho tugirwa impunzi mu gihugu cy'u rwanda kandi perezida kagame avuga ko nta mpunzi zikiri mu gihugu cy'u rwanda ari umutekano n'iziri hanze avuga ko zigomba gutaha zikaza mu gihugu cyababyaye ubu twebwe turazirika ubu ngubu umuntu yahaguruka akaba impunzi mu gihugu cyamubyaye atafite ahantu nawe ari agasenyerwa n'umuntu ufite ubutaka bwe bwa gakondo ni nabyo bongeye gusubiramo ubutegetsi ku karengane dufite turava kuri gakondo mudushyire muratugira impunzi twese turi bene kanyarwanda muradukura kuri gakondo mudushyire hejuru mu biganiro bagiranye n'abaturage byumvikana ko abarebwa n'ikibazo batanyuzwe bwana francois habitegeko meya w'akarere ka nyaruguru yatangaje ko hazabaho guhuza impande zombi byakwanga abaturage bakava mu masambu batsindiwe tuzakomeza gukurikirana ikibazo cyabo tugerageze no kuganira na bari abantu batsinze urubanza hari igihe bashobora no kutwemera bakaba babatuza ni ibintu tuzakomeza kuganira ariko nabo bahawe uburenganzira bwabo navuga ko bagomba kuvamo tuzubahiriza iki tegeko rivuga si ubwo bazavamo hanyuma dusigare tureba ngo ahubwo barajya hehe kugeza ubwo duheruka havuga urusobe rw'ibibazo bishingiye ku masambu byagaragaraga ko bamwe muri aba baturage basa n'abahahamutse kuko ijwi rya amerika igihingukira ku muryango wa mbere twatunguwe no kubona abana birukira mu nzu tubaririje batubwira ko inzego z'umutekano zigifunga bamwe abandi bahise bahabuka abandi baratorongera mfite n'abana batorongeye n'ubu ntibaraza babonye bashyizeho amapingu bamwe baragiye n'ubu rero n'abasigaye turumva agakomye tukaba twakwiruka abandi baturage bari hanze y'iki kibazo bo batungurwa no kumva iyi miryango ishobora kuzisanga ahandi abo bene sene baratsinze ibintu byadutunguye kubera ko ntawe uzi yuko ubwo butaka bwabo bwiwe noneho bitewe n'ubujiji bw'abaturage rimwe na rimwe no kubipinga bakabura n'amikoro ibyo byagiye bituma inzego z'ubucamanza zifata ibyemezo bo bibire mu giturage bazi yuko nta wabanyeganyeza kubera yuko bazi ko ari gakondo yabo rwabutanga ntaganda yohani twagira mungu asumani ruyonza nibo bivugwa ko bakomoka ku musushefu sehene aba ntitwabashije no kubabona gusa ibyangombwa by'ubutaka twabonye byanditse kuri aba baturage ibibazo bishingiye ku masambu bikunze kumvikana hirya no hino mu gihugu nk'ibi by'i nyaruguru abari mu masambu bavuga ko bifata umuzi mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo itatu inzego z'umutekano n'iza gisivire muri iki kibazo zihakanira kure ko igipolisi cyaba cyarahohoteye abaturage zigakomeza gushimangira ko abaturage bashobora kuba badasobanukiwe iby'amategeko kandi ko kuva urubanza rwarabaye itegeko rugomba kubahirizwa cip emmanuel kayigi ni umuvugizi w'igipolisi mu ntara y'amajyepfo ariko iyo utanyuzwe n'imikirize y'urubanza ugira izindi nzira zitabazwa nk'uko bagiye babisobanura hari ukujya ku muvunyi hari ukusubirishamo urubanza inkingo ni uburyo bwinshi bushobora gukoreshwa ariko iyo urubanza rwamaze kuba itegeko rwateweho kashe mpuruza ruba rugomba kubahirizwa uko umucamanza yaruciye ubutaka buhirimbatanirwa bufite ubuso busaga hegitari mirongo itatu akabagira ubusa ijwi rya amerika inyaruguru mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda
uyoboye ishyirahamwe ry'amaradiyo mu Burundi asaba abamenyeshamakuru gukora neza umwuga wabo muri kino kiringo cyo kwitegurira amatora ako kamo gahuriranye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo uhimbazwa ku igerekerezo rya cumi na gatatu mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utashe bamwe mu baba mu gisagara cya bujumbura bashima kugena amaradiyo abaha amakuru abayakorera nabo bagashima ko baronsa agashahara ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu evariste nzikobanyanga umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo uhimbazwa buri genekerezo rya cumi na gatatu ukwezi kwa kabiri k'umwaka utashe ufise iyo wazananye uwurongoye ishyirahamwe ry'amaradiyo mu burundi abr onezime hari ubuntu yabibwiye ijwi rya amerika uyu munsi mpuzamakungu ugeze ku nshuro ya gatandatu icyiyumviro cyabonetse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu nama nkuru ya UNESCO bamwe mu baba mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko abiyumviriye uwo munsi bagize neza bashikiriza ko igikorwa amaradiyo akora kibafitiye akamaro kanini bashima ko insamirizi zibafasha kumenya uko ibintu byifashe haba mu gihugu canke mu makungu iradiyo iratuma tumenya ibiriko biraba ituma tumenya amakuru yabaye igihugu cose mbere tukanamenya n'amakuru yo hanze ibyo rero bica bituma umuntu aja ku gihe ku bijanye n'inkuru amaradiyo kenshi n'ukuri aradufitiye akamaro kanini turashobora kumenya aho igihugu kigeze bagatanga n'ibiganiro harimwo inyigisho nyinshi z'impanuro hakaba n'ibikino byinshi kugira ngo umuntu ashobore kuhamenyera utuntu n'utundi abakorera amaradiyo mu burundi nabo nyine uwo munsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo barawibuka kandi bakawukenguruka marikire kaze neza na Charles Makoto na bamenyesha makuru kuri radio isanganiro ikorera mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko radio bakorera ibabeshejeho uruhande yo kuryoherwa no gukora umwuga no kumenyesha makuru iradutunga umuryango radio nka jewe irantunga umuryango agahembo ndo nka mu radio gatuma nshobora gutunganya ivyanje ivy'urugo sintaho uko radio irantunze irantungiye umuryango radio irafasha kinini mu buzima bwanje iradiyo itahabaye umunsi itazoba ihari canke no munsi bishitse ntihabe nanje noca nicara uko sinoba nkitunze umuryango uwo munsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo uhuriranye n'ikiringo gihambaye mu burundi ikiringo cyo kwitegurira amatora y'ibwirizwa shingiro mu ishyirahamwe ry'amaradiyo mu burundi batera kamo abamenyeshamakuru kurangura neza umwuga wabo onezime hari ubuntu agasaba abajeje intwaro korohereza abamenyesha amakuru muri kino gihe twasaba rero kandi n'abajeje intwaro ko bokorana neza n'abamenyesha amakuru babasabye inkuru bakayibaha mu bwitonzi no mu bugwaneza ntangere kandi tukifuriza n'abamenyesha amakuru nyine ko batorenza urugero mu gutanga inkuru bagatanga inkuru yatohoje neza kandi bumva yuko ifise icyo yubaka abariko barayumviriza rino genekerezo rya cumi na gatatu ukwezi kwa kabiri amakungu yibuka umunsi wahariwe amaradiyo ushyitse mu burundi hari amaradiyo agera kuri mirongo ibiri yemewe n'amategeko ibiharuro ijwi rya amerika rikesha begereye urwego rucungera uko ibimenyesha makuru bikora mu Burundi sense ni mu gihe amaradiyo atatu RPA radio bonesha na radio television Renaissance atari ko arakora muri kino gihe ni nyuma yaho asamburiwe yagirizwa guha ijambo muri 2015 abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza uwo munsi ukazohimbazwa icese mu Burundi kwigerekerezo rya 16 ukwezi kwa gatatu kuza Onesime Harubuntu arongoye ishyirahamwe ry'amaradiyo mu Burundi akavuga ko icivugo cuno mwaka ari amakuru y'inkino mu maradiyo Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika urakoze cyane Evariste nzikobanya nka kuri iyo nkuru handi naho guhera ejo ku munsi wa kabiri mu Rwanda uno munsi wa kabiri haratangura shampiyona ya Afrika yo gusiganwa ku makinga ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Claude Munyandinda
mu mukino wo gusiganwa ku magare kuva kuri wa gatatu kugeza ku cyumweru mu Rwanda hateganyijwe amasiganwa ya shampiyona y'umugabane wa Afurika ibihugu makumyabiri na bibiri byabukereye uyu mwanya hakaba harimo gukorwa imihango yo gufungura ku mugaragaro iri rushanwa igikorwa kirimo kubera mu ihema ry'ibirori n'amamurika muri ka Kigali muri aya masiganwa hateganyijwe ibyiciro binyuranye haba mu bakobwa ndetse no mu bahungu kuri gahunda nyirizina y'iyi shampiyona ya Afurika mu magare kuri wa gatatu hateganyijwe gusiganwa mu makipe hakagenda harebwa ikipe yakoresheje ibihe byiza aribyo bita course contre la montre par équipe bizakorwa muri buri byiciro mu muhanda uva inyanza ya Kicukiro werekeza i Nyamata bakongera bakagaruka ku wa kane hazabaho nanone gusiganwa n'igihe ariko buri wese yizizira ku giti cye aribyo bita course contre la montre individuelle icyo gihe kandi umuhanda wa Kicukiro Nyamata ni uzongera gukoreshwa kwa gatanu hateganyijwe ikiruhuko ku bakinnyi bose kwa gatandatu hazabaho gusiganwa mu buryo bw'irambure bazenguruka mu bice binyuranye by'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali bazava kuri stade amahoro i Remera bace kuri controle technique y'ibinyabiziga bafate kuri hotel Le Printemps iri ku Kimironko banyure ikibagabaga ikinyinya bakate mu kabuga ka Nyarutarama banyure ku kigo RDB baterere ku cyicaro cya Airtel bagaruke kuri stade amahoro i Remera bakazazenguruka iyo ntera inshuro zinyuranye uru rugendo rwo kuwa gatandatu ruzakorwa n'abo mu byiciro by'abagore ingimbi n'abangavu uyu muhanda ni nawo uzanyurwamo n'abagabo ndetse n'abatarengeje imyaka makumyabiri n'itatu ku cyumweru ubwo iri siganwa rya shampiyona ya Afurika rizasozwa usibye u Rwanda rusigaye ruhagaze neza mu mukino wo ku magare muri iki gihe andi makipe agomba kwitonderwa muri iri siganwa ni Eritrea Afurika y'Epfo Maroc Tunisia Algeria na Ethiopia ni ku nshuro ya kabiri shampiyona ya Afurika mu mukino wo gusiganwa ku magare igiye kubera hano mu Rwanda inshuro ya mbere hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi yari Claude Munyandinda i Kigali
imbere gusoza ibiganiro byacu tuzaba tubafitiye kuri iyi saa dusubire tubibutse inshamake y'amakuru avuga hirya no hino ku isi Oriane bakoze Fidela twababwiye ko umugambwe uri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo utangaza ko wafashe ingingo yo gutegeka Perezida Jacob Zuma kuva ku butegetsi yamara nta cyizere bafise yuko agiye gukurikiza ibyo bamusabye umunyamabanga w'umugambwe ANC ace mu gashuri yabivugiye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uno munsi wa kabiri yavuze yuko indongozi z'umugambwe zabonanye na zuma kugira bamumenyeshe iyo ngingo bafashe bisunze amategeko y'umugambwe wabo umushyikirangantego ajejwe ubutungane muri kenya gito mwigaye yatanze imihohiza byatangajwe na perezida uhuru kenyatta uno munsi wa kabiri nta nsiguro yatanze mu gutanga imihoho kwiwe yamenyesheje ko yagenye uzomusubirira mu byo yashyize ku rubuga twitter perezida kenyatta yatangaje ko yemeye gutanga imihoho kwa mwigaye amabanga y'umushikiranganje ajejwe ubutungane bw'igihugu tubabwiye kandi ko abategetsi muri kameruni babandanye kurondera umuyobozi w'akarere yanyurujwe ku munsi wa mungu bakeka kuba uwo mutegetsi yanyurujwe n'abagwanyi bifuza ko intara ivuga icyongereza mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu yigenga ni ubwa mbere umutegetsi wa leta anyurujwe muri kameruni ni mu gihe abategetsi n'abashingamateka b'uturere tubiri tw'abavuga icyongereza bagiye barigirwa ko itotezwa n'ibitero mu mwaka uheze abantu bagera ku bihumbi amajana abiri bavuye mu byabo mu kiringo cy'amezi abiri y'intambara mu karere ka Ituri mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amakuru atangazwa n'amashyirahamwe y'abagira neza atangaza ko kuva hagati mu kwezi kwa 12 mu mwaka weza abantu bagera ku bihumbi amajana abiri bavuye mu byabo mu karere ka Ituri kubera intambara hagati yabo mu bwoko bw'abahema n'abalendu twavuye kandi ko umukenyezi wa umugenzi wa Park Nguyen yahoze ari umukuru w'igihugu cya Korea y'Epfo akaba ari n'umwe mu batumye haduka imyiyerekano ikomeye yo kwiyamiriza ruswa yakurikijwe n'ikugwa ku butegetsi k'uwo mukuru w'igihugu yaciriwe urubanza rwo gufungwa imyaka mirongo ibiri yagirirwa ibyaha bijanye n'ivya mugenzi we umwe mu banyepolitike bakomeye batavuganwa na leta ya Ethiopia Bekele Geba yarapfunzwe kuva mu mpera z'umwaka wa 2015 yarekuwe no muswa wa kabiri ivyo vyatangajwe na radio television Fana ikorana na leta joti rero mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatuwari maskarara yadufashije gushira hamwe ibi biganiro amakuru mwayagejejweho na Fidel Niyongabo na Oriane Itangishaka hano muri studio 10 Washington DC turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza mwakoze Thank you.